iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku badukurikira kuri interineti turi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo ko mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi niyedi rwema ubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo bakimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema mu buhanga bw'ibyuma turi kumwe na cornelius nadia tahani urimo kumfasha kwegeranya kino kiganiro banki y'isi kuri uyu wa kabiri yatangaje ko igiye guhagarika inguzanyo nshya yagombaga guha uganda zo guteza imbere imishinga itandukanye muri icyo gihugu impamvu ni itegeko icyo gihugu giherutse kwemeza rihana abaryamana bahuje ibitsina asubiza kuri icyo cyemezo perezida yoweri museveni wa uganda yavuze ko igihugu cye gifite ubushobozi bwo kwiteza imbere kitagendeye ku nkunga z'uwo ari we wese mu itangazo banki y'isi ivuga ko iryo tegeko uganda yemeje muri uyu mwaka rinyuranye n'indangagaciro za banki y'isi yongeraho ko intego yo kurandura ubukene ku isi itagerwaho hari abagihezwa muri sosiyete ibindi bihugu birimo ibyo mu burengerazuba bw'isi nabyo byamaganye iryo tegeko bivuga ko bigiye gusuzuma imibanire yabyo n'igihugu cya uganda gusa ikigaragara ni uko gufatira ibihugu bya afurika ibihano si bishya ese wowe ubibona gute ninde uhahombera ibyo bibazo n'ibindi nibyo twibandaho mu kiganiro muri isanga cya none umutumirwa wacu ni umunyamategeko frank mwine ukurikirana hafi ibibazo na politike mu karere k'ibiyaga bigari ubu ari mu gihugu cy'ubwongereza bwana frank mwine mwiriwe neza aho ngaho mu gihugu cy'ubwongereza muraho edi murakomeye turi aho rwose nta kibazo tumeze neza natwe turi aho tumeze neza kandi tugushimire kuba watuboneye umwanya kugira ngo tuganire kuri iki kibazo dutangirane n'iki kibazo ubwacyo iri tegeko rishya leta ya uganda yatoye rihana abaryamana bahuje ibitsina ku bantu batabikurikiye cyane byatangiye ryari ubu ngubu bihagaze gute urakoze edi nka nk'uko ubivuze kugira ngo abatwumva bamenye ko iri tegeko rimeze ryabanje kuba mu bihumbi bibiri cumi na kane iryo tegeko bari barabikoze n'ubundi ariko n'ubundi baje bari baryemeje perezida yari yaryemeje ubugande ariko baza kuba abanyamategeko baza kwitwara mu rukiko iryo tegeko bararisesha impamvu yari uko ngo korumu umubare w'abagomba gutora iryo tegeko mu nteko ishinga amategeko ntabwo bari buzuye ejo bundi rero iryo tegeko bararigarura rigarurwa n'icyo bita purayiveti biru purayiveti biru ni ukuvuga ko ntabwo uwo mushinga w'iryo tegeko uba wakozwe na leta ahubwo wakozwe n'abadepite aribo abatorwa mu nteko ishinga amategeko baza umugabo bamwita asumani basarirwa niwe mudepite warizanye akaba aho bitandukanye n'andi mategeko ni uko ari no mu badepite bari muri opozisiyo uwo mugabo aza kurizana ndetse biza gucamo bararyemera perezida ararisinya bivuga ko ubu ryabaye itegeko kubera ko ryabaye itegeko rero ubu ngubu um, uh, usanga abayobozi bo muri amerika abayobozi bo mu ka- ba- n'ubwongereza ndetse n'abanyaburayi bose bavuga ko bazahagarika imfashanyo akaba ari nako uvuze uti banki mondiyali Ah, banki y'isi yose yahagaritse imfashanyo ah, ku birebana na- ni- ni- ni- ni- n'iterambere Ah, ndetse perezida nawe akaba- yabashubije ko ndetse ya- ibaruwa yayanditse mu nyandiko y'umukono ntabwo yakoresheje ah, ikintu ni- yayanditse aravuga ati nubwo mudufatiye ibyemezo ariko ntabwo tuzahindura kuri iri tegeko ntacyo tuzahinduraho ariko icyo nakubwira edi ni uko ah, urebye uretse ubugande muri afurika yose usanga ah, ibirebana n'abantu bahuza ibitsina ntabwo ari umuco muri afurika nta n'ubwo abantu babishyigikiye ndetse unasanga akarusho n'uko perezida wa uganda ah, afite icyo nakwita ah, opozisiyo yose n'abaturage bamuri inyuma kuri iri tegeko nkumva rero nubwo bahagaritse izo mfashanyo n'ibindi ariko kubera ko muri ubu politike afite abaturage bose nkumva museveni ntabwo bizamujegajega ndetse bikazatuma n'abandi muri afurika bakora amategeko nk'ayo ngayo nk'iri tegeko bakoze mu buganda Eh, amakuru mfite hano ava muri banki y'isi ni uko ubusanzwe banki y'isi ishobora kuba yarahaye inkunga cyangwa se inguzanyo igihugu cya uganda zigera hafi kuri miliyari eshanu z- z'amadolari Ah, nubwo bavuga ko ayo mafaranga yamaze gutangwa ah, atazagirwaho ingaruka ese ayo uganda yateganyaga kubona ah, muri banki y'isi nk'inguzanyo nta ngaruka bizagira ku iterambere ry'igihugu
Ah, iyo urebye nu- nabonye n'abadepite ndetse na leta muri rusange yavugaga iti niba baduhagarikiye izi mfashanyo cyane cyane nta nubwo ari imfashanyo n'inguzanyo n'inguzanyo ah, leta izishyura ni ukuvuga ngo leta igomba nayo gushaka uburyo yavuze ati reka rero dushake ibyatumaga bitwara amafaranga dufite ibyo bintu tubigabanya ah, nka bintu byakoraga nko gutwara amamodoka ugasanga ngo bafite amamodoka menshi cyane ah, ibikoresho ni ukuvuga bagomba kugabanya ugusohora amafaranga ya leta eh, bakuziba icyuho cya- cy'izo nguzanyo kuko n'ubundi inguzanyo ba- bazishyuraga ariko ikindi ni uko ubu ngubu bagomba no kureba ahandi baguza inguzanyo kubera n'ubundi izi nguzanyo za za banki y'isi yose burya edi ziba zifite icyo bita ah, impamvu barakubwira bati dukeneye iki ntukore ibi ngibi ntukore ibi ndetse bigira wese n'ibyo ngibyo aya mategeko bazanye hari icyo icyo bita ko ibyo badashaka reka nguhe nk'urugero hari ubwo bavuga bati kugira ngo ah, tu- tuguteze imbere urabona no muri kenya muri Kenya bari- uretse i- i- itegeko ariko muri kenya bafite ikibazo cy'uko bagabanyije amafaranga leta ishyira muri social services cyangwa mu bikorwa by- by'abaturage kugira ngo ibiciro bijye hasi wabonye ejo bundi imyigaragambyo opozisiyo mu gukora barayirondinga bavuga bati ibi- ibigori u- ubufu n'ibyo kurya byaruriye impamvu ni uko banki mondiyari yarababwira ati kugira ngo tubafashe mugomba kugabanya amafaranga mwebwe nka leta mushyiramo kugira ngo agabanye ibiciro yewe nkumva rero leta iyo nigerageza kureba ko iku- itunganya ah, amasu- inso- amafaranga basohora bakoresha n'ayo biba by the way ujya ugiye kureba usanga mu bihugu bya afurika amafaranga menshi cyane aranyerezwa akajya mu bikorwa by'abantu ku giti cyabo aho kujya mu bikorwa by'iterambere ry'abaturage ariko banki y'isi nanone ikavuga ko kugira ngo ishobore kurandura ubukene ku isi eh, iyo ntego idashobora kuyigeraho hari abagihezwa muri sosiyete abo ivuga ko bahezwa muri uganda ni abo baryamana bahuje igitsina urabona edi ah, aba- aba- abanyaburayi n'abanyamerika bafite imyumvire yabo n'imico yabo hari ibyo rero ibyo bintu bo babyita uburenganzira bwa muntu ugasanga rero muri afurika ibyo bintu byo iyo mico ntabwo ari uburenganzira bwa muntu ikibazo rero ni uko abanyaburayi n'abanyamerika imyumvire yabo imico yabo bumva ko iyo mico ari uburenganzira ubure- ubure- uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ibyo bintu rero bigomba kujya muri afurika njye ndumva bagombye gutandukanya uburenganzira bwa muntu n'umuco umuco rero ntabwo uburenganzira reka nguhe nk'urugero kuvuga ngo umuntu yambaye imyenda isa gutya nimutamu- nimu- ni- ni- nujya nko mu bihugu by'abarabu uzasanga iyo mico ntabwo ugomba kwambara gu- ah, imyenda ah, it- ita- idapfutse umubiri wawe wose Yego.
ariko ntabwo barajya mu bura- muri- muri- muri katari urabonye n'ejo bundi mu mupira bu- bu- kupe mondiyari I- wabonaga hari imyambarire ha- hari uko bajya muri Auda- arabiya sawudite hari n'uko bakorana n'ibihugu by'abarabu hari imico y'abarabu abo- abo ubona abanyaburayi n'abanyamerika batajya ba- ba- bahakanya kubera ko uwo muco wabo ntabwo ushobora gukora niyo ari abayobozi ubwabo usanga bambaye ibitambaro aba- iyo ari abadamu bagiye muri mu- mu mu bihugu bya arabiya sawudite bajya guhura n'abayobozi umwami wo- wo- wo- wa sawudi arabiya sawudite aripfuka ku mutwe kubera iki kubera ko uwo muco ntabwo ari umuco aba- aba- basangiye n'abandi bantu A- kandi bagomba A- kubaha ariko mwine hari abashobora kuvuga ko impamvu ibihugu nka arabiya sawudite emira zunze ubumwe z'abarabu n'ibindi ah, aya masosiyete cyangwa se ibi bihugu bitagira icyo bibivugaho ni uko ari ibihugu bikize ku banyafurika rero kubera ari ibihugu bikennye biba bikeneye izo nkunga biba bikeneye izo nguzanyo niyo mpamvu n'ibi bihugu bikoresha ah, izo nguzanyo kugira ngo zi- bishyireho ni- ni- n'ibyo bintu bise kondisiyo kugira ngo izo nguzanyo bizibone mu gihe afurika itaribohora mu bijyanye n'ubukungu ibyo bizakomeza kubaho Ah, urakome ura- u- u- ubikomojeho edi Ah, urumva rero ikibazo ntabwo ari uko ari umuco nta nubwo ari uburenganzira bwa- u- uburenganzira bwa kiremwamuntu iyo buza kuba ari uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ubundi bari kubivuga ati arabiya sawudite ntitubyemera ariko kuki se iyo bagiye muri arabiya sawudite nk'aho uvuze muri emera cyangwa katari bagomba kubahiriza bakipfuka So, bagomba gutandukanya uburenganzira kuko nicyo bavuga uburenganzira bwa muntu no gutandukanya amafaranga y'i- ya- y'iterambere kuko iterambere y'iba iterambere rigiye ku- ri- kuko ni ni ukubaka umuhanda ni ukubaka amavuriro ni ukubaka n'ibindi bikorwa by'iterambere ibyo bintu rero nk'amashanyarazi areba abantu bose areba igihugu batandukanye rero umuco icya kabiri amini ikintu kinakomeye cyane burya edi ni uko iyo babivuga batyo ntabwo bareba politike y'igihugu kuko leta zimwe zihirima kubera iki zihirima kubera ko abaturage ubwabo ntabwo biyumvamo ibyo bintu abazungu n'abandi bari mu kuza ari nayo mpamvu ubona ibibazo biri muri west africa ubu ngubu ntabwo biterwa n'ibyo bintu ahubwo biterwa n'uko bashaka kwimpoza imico yabo itagendanya n'imico y'abanyafurika n'ubuyobozi bikanaviramo izo leta turi mu kuvuga ubu ngubu zihirima turabigarukaho mu kanya tureba uruhare rw'amahanga muri ibyo bihugu cyane cyane ah, uburyo babifatanya ah, n'inkunga baha ibihugu bitandukanye ariko ah, twatumiye abakunzi b'ijwi rya amerika hirya no hino ku isi kugira ngo nabo bagire icyo bavuga kuri iyi nsanganyamatsiko kandi dufite benshi cyane ndaza kubasaba kubaza mu masegonda make cyane hanyuma n'umutumirwa wacu akajya afata umwanya mutoya kugira ngo abasubize reka duhere kuri ah, tuyishime jean batiste wirwe neza
mwiriwe neza ijwi rya amerika uri hehe
i kigali mu rwanda ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
Eh, igihe ni igitekerezo nashakaga kuvuga Mm,
Eh, urabona buriya banki y'isi urabona buriya biriya bihugu bya bya aziya eh, u- uburayi na amerika ni ibihugu bifite imico itandukanye n'iy'abanyafurika mm, donke kuvuga ngo ah, muri afurika habeho kujya baryamana bahuje ibitsina kugira ngo baduhereze izo nkunga mm, izo nkunga zabo bari bakwiriye kuzigumana kubera ko twebwe umuco wacu umuco w'abanyafurika ntabwo utwemerera kuryamana duhuje ibitsina mm.
icyo ni kimwe kuba museveni yavuze ati rwose twebwe izo nkunga ziramutse zitanabonetse natwe yara- hari aho twakwigeza ibyo yababwiye mbona ari ukuri ahubwo bo bakwiriye gushaka ubundi buryo bajya bakoresha niba nakoresha propaganda zabo bakajya bashaka ubundi buryo bazinyuzamo ariko batanyujije muri izo muri izo kategori zo kuvuga ngo abantu bajye baryama bahuje ibitsina ngo babone gushyigikira ibyo bihugu bigiye bitandukanye kugira ngo babone izo mfashanyo urakoze cyane tuyishime reka dufate na jean claude jean claude wirwe neza
muriwe cyane uri hehe
Eh, turavugana ndi mu gihugu cya kenya mu ntara ya turukana turukana ni amahoro
turashima cyane uhoraho Eh, ikibazo cyawe
mu kuvuga kuri ibyo bijyanye ah, n'ibihano biriko birafatirwa n'igihugu cy'ugande ku bijyanye n'icyo ah, cyo kuvuga ko ibitsina bisangiye bidashobora kuryamana by'ukuri twebwe ah, turashima ku ngingo yubore museveni yashoboye gufata ajye twamemeza ayo mategeko aremereye kuko twebwe imico n'imigenzo ya afurika ntabwo ah, ijya isa n'iy'abo bazungu kandi ndetse ah, nko muri afurika ibihugu bimwe bimwe tuza twaramaze kwikukira twaramaze rero kwikukira afete dutegerezwa natwe kwidegereza kuko uburenganzira bwa muntu bwaba buriho ibyo kuko abantu basangiye ibitsina kuryamana twe tubonaga muri afurika umenga nta kamaro byaba bidufitiye rero ndabona ko izo mfashanyo bashobora kuziduha ari uko ubwo bu- ah, ubwo buryo bubayeho bahora bazigumya muri afurika tukifasha kuko twe tubishoboye urakoze cyane ah, jean claude muri turukana amajyaruguru ya kenya Ah, reka dufate na steve nsabiyumva wiriwe neza
Eh, neza uri hehe
ni muri uganda ikibazo cyawe
akabazo kanjye ni akabazo kagufiya cyane Mm.
mbega ah, iyo banki y'isi yose iyo igira inyungu iyihe mu gihe abantu baryamanye bahuje ibitsina
Ah, subiramo ikibazo cyawe
Iyi banki y'isi yose igira akunguka kahe mu gihe abantu baryamanye bahuje ibitsina urakoze cyane ndagushimiye I- Ah, aka kabiri Mm, byari byiza tubafite kugira ngo basubize icyo kibazo cyawe ariko ntacyo ndaza kubaza umutumirwa kugi- kugira ngo agire icyo akivugaho aka kabiri wihuta icya kabiri mbega afi- nta banki ya- y'abanyafurika ihari kugira ishobore gukemura ibyo bibazo byahora bikemurwa n'ibanki y'isi yose urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika ah, bwana mwine ah, ah, byinshi ni ibitekerezo harimo n'utubazo tumwe na tumwe ah, ah, wagerageza ukaduhina mu magambo make cyane niba hari icyo wibagiwe ndaza kukikwibutsa Ah, urakoze edi ngira ngo nk'uko ubivuze ibyinshi byari ah, kutunganira ariko iyo urebye bose bari ku kintu kimwe umuco ah, n'idini n'idini burya abanyafurika dufite idini yacu umuco wacu ntabwo rero bitwemerera indangagaciro ntabwo zitwemerera guhuza ibitsina Ah, ikindi yabajije ngo banki y'isi yose yungukira hehe n'abantu baryamana bahuje ibitsina mu by'ukuri nicyo kibazo kuko banki y'isi yose ireba iterambere ariko problem dufite ubu ngubu muri banki y'isi yose burya ah, abashoramari bayo icyo twakwita abatera inkunga iyi banki ni aba- ni abongereza ni abanyamerika n'abayapani bakenamo amafaranga menshi cyane ari nabo bafitemo shares cyangwa imigabane myinshi abo bantu bose bategekwa n'ibi bihugu tumaze kuvuga ni ukuvuga iki uh, izi banki abayobozi bayo bagendera bagendera ku mabwiriza y'ibi bihugu ari nabo bafata ibyemezo byo kuvuga ngo abahuje ibitsina n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu kandi kandi ikindi ni uko ikindi umuntu yakwibutsa ni uko ibi bihugu byamaze kugabana ah, eh, ibyo bigo umunyamerika agomba kuyobora banki y'isi hanyuma umunyaburayi akayobora cya kigo cy'imari mpuzamahanga fm aricyo bita international monetary fund Yego.
ibivuga nibyo edi kandi abo bose ah, bashyigikiye ah, ibu- abantu bahuza ibitsina so urumva amabwiriza yose ya banki y'isi yose agendera ku policies cyangwa ku bikorwa by'abayobozi b'abanyaburayi n'abanyamerika ngira ngo icya kabiri nicyo twajyaho bavuga ati ariko se banki ya afurika yo ikora iki kuki idashobora ku- ku- kuziba icyo cyuho Ah, umuntu yavuga ko banki ya afurika n'ubundi if- if- ifasha ibihugu mu iterambere ariko amafaranga yabo ntabwo ahagije kandi zo twanamwibutsa ko na banki ya afurika iyi ngiyi iterwa inkunga na banki mondiyari hari n'ubwo usanga ahanini nayo ah, ibona amabwiriza ava kuri international monetary fund na banki y'isi yose niko umuntu yabivuga ariko mu by'ukuri banki afurika irafasha rwose kuri iterambere mu bihugu bya afurika ikindi umuntu yakongeraho sinzi niba wa- wakirambura ariko n'iyi banki nyafurika itsura amajyambere abitwa ko ari abanyamigabane bayo banini ni abanyamahanga ibihugu bya afurika bi- bifite imigabane mike cyane muri iyo banki kurusha ah, ibi- ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ah, ku buryo no gufata ibyemezo ahanini bifatwa n'ibyo bihugu bifite imigabane myinshi kuko burya umushoramari umunyamigabane niwe ufite ijambo kurusha umunyamuryango ya ya nibyo edi nibyo nari nkomojeho uvuga ni banki ya afurika itsura amajyambere mu by'ukuri ifasha afurika mu mishinga n'iyindi ariko nk'uko umaze kubivuga ni uko abashoramari bayo ntabwo ari abanyafurika aribo bashyiramo amafaranga menshi abashyiramo amafaranga menshi cyane ni abo bantu n'ubundi nubwo bataraba abanyamerika cyangwa abongereza ariko bafite icyo bita influence kuri abo bantu ku buryo bababwira bati nimudakora gutya tuzabafata ntabwo ibyemezo kuko abanyamerika buryo bafata ibyemezo ntabwo ushobora gucuruza muri argentine ntabwo ushobora gucuruza muri aziya usanga amerika n'ubwongereza iyo bagushyizeho icyo bita sanctions cyangwa abanyaburayi mu by'ukuri ntabwo ushobora gucuruza ukumva rero na banki iyi ngiyi afurika hari aho amaboko yayo afunze kubera ibyo bihugu tumaze kuvuga y'ibihanganye ariko nanone mwine hari abantu benshi bakomoje ku kijyanye n'umuco imyemerere y'abanyafurika ubwisanzure ariko nanone hari n'abavuga ubwo bwisanzure nanone bureba abo ngabo bafite cyangwa se baryama n'abahuje ibitsina ababivuga uko bo urababwira iki ni nacyo kibazo abantu bita dabo standards dabo standards mu kinyarwanda sinzi ko umuntu yabikinira mu kinyarwanda indimi ebyiri kugira indimi ebyiri indimi ebyiri kuko buriya ntabwo nicyo kibazo cya human rights in fact iyo baza kureba na dwa dorome z'ibindi human rights bavugaga bakavuga uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu zindi ni nabyo bamwe abayobozi bavugaga aba opozisiyo ari nabo bashyigikiye iyi ngiyi iri tegeko ry'abahuza ibitsina mu bugande usanga baravuga bati ese aba bantu bagiye kureba bareba uburenganzira bw'ikiremwamuntu buri mu guhuza ibitsina kuko bo guhuza ibitsina ntabwo bita uburenganzira bw'ikiremwamuntu kuko abanyafurika abenshi kubera umuco n'amadini tumaze kuvuga usanga bavuga bati uguhuza ibitsina ntabwo ari uburenganzira ahubwo ni deviyeshoni ni nko kuva ku murongo ni nk'uburwayi kuko ubona abantu banyamweru nicyo banavuga ukumva rero hari ikibazo ntabwo na n'ubu gisobanukiwe warabonye n'idini angirikani cyaki ifite ikibazo cy'uko angirikani cyaki yacitemo ibice icyo nacyo ni ikindi kibazo kiri mureba mu idini so nkumva rero ni ikibazo gikomeye cyane kirebana n'abo bantu bashaka kuzana poromosiyo yo guhuza ibitsina muri afurika bizabagora cyane radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika gashumba emmanuel wirwe neza wirwe neza ijwi ry'amerika yego uri hehe
ndi hano masaka muri uganda ni amahoro
ni amahoro cyane turi kumwe turi kumwe ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
igitekerezo cyanjye yenda vuga turaza gukomera turaza kwihangana perezida nk'uko yaduciriyemo ariko twebwe ntabwo turi bubyemere niba batwima amafaranga yabo nibarorere turaza gukoresha yacu makeya turaza kwiteza imbere ariko ntabwo turi bwemere imico yabo kuyizana
urakoze cyane gashumba reka dufate na idirisa bakungu wiriwe
wiriwe neza idigweba munyamakuru yego uri hehe
mererari kigali mu rwanda ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
ni ibyiyumviro nyine ni ukuvuga ngo ngiye mbere na mbere mbanje gushimira nyakubahwa perezida museveni ku byemezo nyine yafashe bigaragarire n'abandi banyafurika nyine bahora nyine bajya gusabiriza hirya no hino ku isi mu banyamahanga nyine ni ukuvuga ngo twebwe abanyafurika nyine ndabisabira ko twakwishyira hamwe tukajya duhana ibitekerezo mu mico yacu ya kinyafurika tukabana kinyafurika tugakundana kinyafurika tukagira ifaranga ryacu kinyafurika muri makeya ndavuga ngo tutirinze muri tutirinze kurebera ku by'abanyamahanga bari abazungu barwo bahora batuzanira inaha ni ukuvuga ngo abanyafurika duhagurukire hamwe twese hamwe yaba umubyeyi yaba umusore cyangwa umusaza cyangwa umukecuru ahaguruke turwanye biriya bitekerezo by'abazungu kubera biba byica n'urubyiruko rwacu ni ukuvuga ngo icya mbere tugomba gukora ni ireme ry'uburezi kubera ngo abana mu ishuri nyine bajya kwiga hanze inananenga abayobozi bacu bajya aho kugira bateze bateze afurika yacu mu burezi bakohereza abana bacu hanze kwiga kuko nibo bafite ubushobozi naho noneho kujya kwigayo bakigayo ingeso mbi kandi iyo bagarutse muri afurika nyine nta musaruro bashobora gutanga kuri afurika kubera nyine baba barangiritse baranyweye za doroge nyine urebye ngewe birambabaza cyane kubera iyo mbibonye ni ukuvuga ngo duhaguruke twebwe abanyafurika nta kintu ntabisabira urakoze kandi nkabashima Urako- nkabashima n'abandi baperezida nyine baf- ubu- ba- bakomereza aho ngaho bash- bishyire hamwe turwanye abanyamahanga batuzanira ibi- ibidakoreka ni- i- muri afurika urakoze cyane idirisa kuri telefoni reka dufate na christophe ndayizeye wiriwe
mwiriwe neza yego uri hehe
ndi i Nairobi muri kenya ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
ngewe igitekerezo mfise Mm.
nasomye nasomye ijya nkuru ndayibona mbona yuko abazungu hari ukuntu batwifatiye Mm.
bashaka kutugira injiji muri make hajya ubwigenge bw'igihugu bwamara ubw'igihugu Mm.
ntabwo igihugu ki- kibwirizwa kugendera ku mabwirizwa y'ikindi gihugu batwifa- badwifatishije ku mvu z'ubutunzi bwabo burenze ubundi umu- ubutunzi bwa mbere ni ukugira u- mu mutwe abanyafurika no kugira ibyiyumviro biri hamwe bikomeye tu- tukubaka ikintu kimwe tugakora na kare afurika yacu iratunze irimo ubutare irimwo za peteroli urumva hamwe abanyafurika twoja hamwe tugakora igiteza imbere afurika yacu aba bazungu bafata ingingo bishakiye ku bihugu byacu boturura Mm, urakoze cyane
dushimiye rero perezida museveni ku ngingo yafashe nk'umushinga ntahe w'ijunja n'ijambo agahagarara ku kintu kimwe akanka izo mfashanyo zabo ah, kugira tugumane umuco wa kinyafurika urakoze cyane ah, christopher in- eh, mu gihugu cya kenya ah, kuri ibyo bitekerezo byawe bwana mwine ah, byinshi ni ibitekerezo cyane cyane ubona ko abantu benshi basa nkaho ah, barimo kunenga iki cyemezo cya banki y'isi ndetse bashyigikiye ah, uburyo perezida yoweri museveni wa uganda arimo kubyitwaramo ariko benshi barimo baragaruka ku kijyanye no gushyira hamwe kw'abanyafurika kugira ngo eh, bigobotore cyangwa se bave muri ibyo bibazo amahanga cyangwa se uburengerazuba bw'isi bugerageza kuzana mu bihugu bya afurika umuntu yakwibaza iyo abategetsi b'abanyafurika eh, nka banki y'isi ivuga ko eh, ibyo Ru- uganda yakoze binyuranye n'indangagaciro za banki y'isi kandi iyo barimo gusinya ayo masezerano ajyanye n'inkunga cyangwa se ah, imyenda barimo kwaka muri banki y'isi ibi bintu biba byanditse icyo gihe abasinye ibyo bintu ntabwo baba babisomye neza
Ah, urakoze edi baba babisomye ariko ngira ngo ni naho rira burya banki mm, ah, y'isi yose we- nta nubwo nayirenganya burya irakoreshwa n'abafite policies zabo n'ibyo bashaka gukora muri afurika ariko icyo umuntu ya- yareba cyane cyane ni ikintu twise museveni ntabwo yakoresheje ijambo icyo bita mu cyongereza insufferable insufferable ni ukuvuga nk'ikintu ni- ni deficit Ura- hari ikintu kiba kibura aba aba bazungu bas- ba- uretse ah, politike baba bafite ariko bafite niko na- no no gushaka ku- ku- gufata icyo- hari umugabo bitangira ngo ndayizeye n'ubu- ubivuze nonaha avuga ati "Ko- ntabwo bumva ko ibihugu bigira ubwigenge sovereign state ikibazo rero kinahari kinakomeye edi ni uko basa- usa naho bashaka kwandamayininga cyangwa ku- gu- gu- ku- gukuramo ah, gu- kugabanya imbaraga z'inzego kuko nk'iri tegeko ntabwo ari decree law ntabwo ari itegeko ryashyizweho na perezida no ni itegeko ryashyizweho n'abantu twita intumwa za rubanda aricyo twita demokarasi none se niba muri demokarasi abantu bemera ko ari uburenganzira butangwa n'abaturage iri tegeko riba ryatuwe n'abaturage kuki bo bumva ko bagomba kuvanga i- i- i- i- iterambere bakarivanga n'icyo bo bise uburenganzira bwa muntu batitaye ku ndangagaciro z- z- z- z'ibyo bihugu ba- ba- bashyiramo ayo mafaranga yabo njye nkumva rero ikibazo gihari ni uko aba bantu ah, banki mondiyari nu- n'abayikoresha ntabwo bagerageje kureba no gutandukanya ariko nizo policies bakora ntabwo yadutangaza ni nabyo usanga bakora muri tumaze kubivuga mu kanya muri west africa so bafite inyungu zabo batambutsa zihabanye n'inge- ah, n'inyungu z'abirabura bizakomeza gutyo kugeza igihe wenda abirabura nabo bazabona amafaranga yabo nk'uko tumaze kubivuga abarabu bafite amafaranga yabo ntabwo rero bakigendera ku mabwiriza y'abo bazungu aribo bahatse izi banki mondiyari na ayifemu ibyo ni nabyo ni nabyo perezida museveni yavuze ko bazagerageza gushakira ahandi ayo mafaranga bakabaye bakura muri banki y'isi ndetse anavuga ko bazatangira kubyaza umusaruro ibikomoka muri peteroli uganda irimo kugerageza gucukura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu aho handi ni hehe
urabona aho leta za afurika n'izindi leta n'abantu zikize zigomba kureba bije yazo amafaranga yiba bije izabo amafaranga aturuka hehe iyo urebye ubwari bugiye gucukura amavuta rufite peteroli ubu ngubu ni ukuvuga ko nibatangira gucukura amavuta amafaranga bashobora kuyabona ariko n'amafaranga ubwabo bakoresha bagomba kureba ko hari ibyo bagabanya bire bitari ngombwa kandi na corruption burya afurika edi ikintu kizonze afurika si ikindi usanga amafaranga menshi atakarizwa muri ruswa n'ibintu bitagendanye n'iterambere ry'abaturage igihe nkumva rero aho hantu bavuga ngo ni hehe ni ukureba ko muri aya mavuta bari bafite kofi bafite n'ikawa n'ibindi bintu museveni uvuze mu kanya avuga ko bamaze kureba na uranium barayifite we akanavuga ati uranium aho kuyicuruza mu raw materials cyangwa ibintu byacu twacuruzaga tutabyongeyeho additional value ntacyo twongeyeho tugabanye icyo kintu tubicuruze natwe hari icyo twongeyeho bizatuma ayo mafaranga yiyongera ajye nkumva afurika icya mbere ntigabanye amafaranga yibwa igabanye ibintu by'ibikoresho bitari ngombwa ibyo bintu bizatuma ya mafaranga y'inguzanyo babaha wenda aziba icyo cyuho cy'ayo mafaranga babahaga ariko mu gihe gito umuturage niwe uhahombera
nibyo edi ariko icyiza reka nkubwire iyo ufite umuryango wawe mukumvikana ko amafaranga yabuze mushobora kuburara cyangwa mukarya ibyo mubonye icyiza muri leta izi ngizi afurika zose abaturage kugira ngo baze kumva abantu batanga ibitekerezo nta n'umuntu n'umwe nta n'umuntu numva ngira ngo nawe ubyumviye n'abaturage ahubwo batarabagande bashyigikiye itegeko rya museveni nibo bwa mbere aho perezida ashyiraho itegeko iryo tegeko abantu bose bakaryemera bakarikomera amashyi radiyo ijwi ry'amerika rikadufata abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika shale wirwe neza
amahoro cyane ndabumva yego uri hehe
ndi zambiya zambiya
yesi yego ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
jegi ikibazo cyanjye nari mfise ni ikibazo cyo kuvuga ati bavuga ko uganda yikukiye yarabonye indepandasi ririya deni ryo muri banki mondiyare ko rya tegeko ryasinywe yego perezida yari ishyize ku mukono ariko ryatowe n'abashingamateka ritorwa n'abakenguzamateka perezida bubyemeze kandi bariya bashingamateka nabo bakaba bashyizweho na rubanda mbe muri icyo gihe ko banki mondiyare ihise ifata ariya mafaranga yahora igurana yahora iha uganda n'imfashanyo zihagarika muri icyo gihe wumva uganda iri cyakoronizwa cyangwa irasise indepandasi icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri burya umuntu iyo aguhaye ingurane uba uzi ko uzoyishyura mu bisanzwe ni ingurane ariya mafaranga rero uburayi buduha buyaduha aveke kondisiyo y'ibyo bafisemo interesi ingurane nk'izi ngurane tugenda gutora mu mabanki ni ingurane zihishije ibindi bintu bobo baba babona twe tutabona rubanda ari nacyo gituma ririya tegeko ryatowe tuvuga turafise indepandasi turafise ubwigenge mugabo ririya deni kubera bo bagiti deni ariko rifise izindi ntumbero si intumbero z'ideni ni intumbero z'ibindi bintu binyegeje bidashobora kuboneka nk'akarorero nk'amabuye y'agaciro abahazi ziriya ngurane kugira bobo ba profit ariya amabuye y'agaciro aba ari muri biriya bihugu mu bisanzwe si deni tereke nk'aya madeni dutora kubera ubushishoze nta kuntu iriya tegeko nje mbona ko bariko barahonyanga umuco nyafurika umuco wa uganda kubera mu mico yacu nta ibintu byo guhuza ibitsina muri afurika biri hake urakoze cyane charles mu gihugu cya zambia uh, bwana mwine yes umugabo ngira ngo uramwumvise uri muri zambia yabaje ati se ubugande ntabwo bwikutiye ntabwo bifite independanse yes ariko urebye muri afurika independanse kubera ko nta economic independanse nta kwikukira udafite amafaranga bajya rero kubona izo nguzanyo ku iterambere kugira ngo kuko ayo mafaranga ntabwo baba bafite y'iterambere nk'imihanda myiza amashuri n'ibindi ariko ngira ngo hari akantu avuze n'ubundi ati aya madeni nubwo ari amadeni aba afite ibindi byinshi inyuma kandi koko nibyo kujya urebye n'amadeni aya ngaya buriya wadi banki iyo imaze kuguha ayo mafaranga inagutegeka n'umuntu uzakorana nawe n'umuntu uzubaka uwo muhanda baba bafite risiki yabo bazubaka imihanda ni ukuvuga ko uwo muntu baba bamuzi babagira iki ni ukuvuga ko niba baguha amafaranga ntushobore kuzana uwo muntu ntabwo amafaranga bayaguha ikindi bashobora no gutegeka bati uwo muhanda bazakoraho icyo twita save n'ibindi n'ibindi cyangwa kureba uko bizagenda umuhanda uzanyura hehe ayo mafaranga menshi cyane sosiyete ziyatwara ahanini usanga ari izabo cyangwa ari izo bafitemo imigabane so nkumva umugabo icyo yavugaga uwo muntu wo muri zambia amafaranga y'amadeni uzasanga nka iyo baguhaye mirongo itatu ku ijana agira mubi ajya mu bintu bitari iterambere ahubwo mu bintu birebana ngo wakashopusi n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo so ni ikibazo gikomeye cyane ibihugu byo muri afurika n'ibihugu byose biri mu nzira y'amajyambere njye nkumva solusiyo y'ibi bintu ni uko ibihugu byatangira kumenya ukuntu bizigama amafaranga yabo uko ziyakoresha bakagabanya na korapushoni iri mu bihugu bya afurika hanyuma ikindi mwine muri iyi minsi ibyo ari byo byose umaze igihe ukurikirana politike ya afurika abategetsi ba afurika uburyo barimo kwitwara cyane cyane kuri ibi bihugu bikize ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi muri iyi myaka mike ishize ubona ko afurika ishaka kwihagararaho ibihugu nka kenya ejo bundi perezida william ruto yavugaga ko bitakiri ngombwa ko bacuruza mu idolari ukabona mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi birirwa bamagana ibihugu nk'ubufaransa bamagana abanyamerika n'iki kirimo guhinduka kuri uyu mugabane wa afurika edi ntabwo iyo urebye ntabwo ibyo bintu ari bishyashya ibura by'ibintu za mirongo itandatu abantu barabitangiye bakwame nkuruma sekuture barabitangiye ba patrice rumumba barabitangiye wabonye ibyamuviremo ba gadafi ba sankara n'abandi benshi cyane abayobozi batangiye muri muri tukibona ubwigenge nabo barabikoze ariko ntabwo byabahiriye barabarwanyije byavuye murabizi haza rero zo twitaga kudeta kude turaziza mirongo irindwi na seventizi haje kudetazi kandi kudeta burya bari ba papetisi ni ukuvuga ngo izo kudeta abantu bazikoraga babaga abantu bashyizweho n'abo bantu tumaze kuvuga aribo bayobora za banki mondiyari n'ibindi so ubu ngubu ikintu kirimo kuza ni ikihe ni icyaha kindi urimo kuvuga ati hari ibihugu bivaho nka kenya wumvise rute ejo bundi avuga ati idolari idolari yesi buriya muri politiki abantu bavuga ibintu kugira ngo bashyushye imitwe y'abandi cyangwa akanabyumvamo rwose akaba na polisi nziza ariko ikibazo kiri ngo kugira ngo hari ibintu udashobora kurwanya aba bantu bakoze muri dogitirine yabo nabo bashobora kukurwanya so njye nkumva ikirimo guhinduka ni uko hari abayobozi bamwe babona bati koko idolari nkatwe yagombye kuki utajya muri burikisi kuki njya gufata amadolari nkagura ibishyimbo mu rwanda n'urugero kuki mfata amadolari nkajya kugura amavuta muri iraka kwayi ibyo byose rero barabivuga kandi na byiza ariko kugira ngo ubigereho ntabwo byoroshye kuko abantu bashinze sisitemu yabo kugira ngo uyirwanye ni iyindi ntambara nabo barakurwanya ni ukuvuga ko umuntu ugiye kuyijyamo agomba kuba yikomeje kuko kugira ngo ukigereho n'indi ntambara nk'izindi urakoze cyane bwana frank mwine reka twongere tugaruke ku bakunzi b'ijwi ry'amerika niyo nkuru wiriwe neza wiriwe neza yego uri hehe
ndi i kigali mu rwanda ahazwi nk'i nyamirambo ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
ni ikibazo nshaka kubaza world bank tuzi ko eh, iyo itera ibiko- iyo ite- iyo itera inkunga hari ibikorwa byiyongera mu gihugu Eh, nko muri uganda ubwo hari byari bimaze gukorwa bitewe na banki y'isi ese ibyo eh, ku bugande ba- babonye ko nta shingiro bifite cyangwa se bafite ukundi- bafite- bafite indi banki ba- bagiye kujyanaho imikoranire kugira ngo eh, ibyo banki y'isi yatanga inkunga kugira ngo bidasubira hasi Ni nicyo kibazo nashaka kubona
urakoze cyane mu kanya ndaza gusaba bwana mwine agusubiza icyo kibazo hanyuma eh, joseph nduwimana wiriwe neza
Mwiriwe, wowe uri he
Kirundi Burundi, Icibitoke.
ikibazo cyawe
Ikibazo canje jewe nshimiye cane perezida wa Yoweri Museveni wa Uganda ku ngingo yafashe yo kwihagarara ko nk'umunyafrika aciye ubwenge. Ariko nkaca ngaruka nkagira amakenga mbese kubera iki abategetsi ba Afurika batogira kugira ngo badukureko ubu bukoroni bw'abazungu badukangisha idolare hokogwa iki kugira ngo afurika by'ukuri twihaze ko dufise amabuye dufise amazi habuze iki by'ukuri kugira ngo umuntu w'umunyafurika yoye kuguma akangishwa n'ibihano by'abanyaburayi ni kimwe na amerika urakoze cyane Murakoze cyane.
urakoze cyane ndagushimiye reka dufate uwa nyuma patrick wiriwe neza
twiriwe neza turi aha mugabo yego uri hehe
jewe ndi mu marawi malawi isi yose ndumva uyu munsi tuyizengurutse Eh, ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
Ah, igitekerezo cyanje yego
nta buzima bw'aba- bw'aba- bw'abafurika atari abazungu
uvuze
nta buzima bwo- bwo- twobana- twobana bwo muri afurika twafise abazungu yego Ni- nicyo kibazo cya- nicyo nicyo gitekerezo cyawe kubera urabona ubuzima buri muri uganda n'ibi bihano bafatiye uganda Mm, jewe nkabona nga ni ikibazo gikomeye cyane mm.
urebe ubuyenge burayi ni ikibazo kinini cyane ukareba abaperezida bose ba afurika nta munsi n'umwe baricaye ngo ba- biganire biriya bibazo baba bariya basore ariko gupfira mu- hariya muri libiya nta munsi iriya nyaga zirabura
urakoze urakoze cyane patrick kuri ibyo bitekerezo byawe Ah, bwana mwine mu magambo make cyane ah, kuri ibyo bibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ariko hari umwe wavuze ah, ati afurika iracyakoranijwe ah, akibaza ikibuze kugira ngo afurika yihaze hanyuma n'uyu patrick wavuze ku bijyanye ah, n'uko ngo nta buzima ku mugabane wa afurika niyo mpamvu buri gihe afurika igomba gukorana n'abazungu
Ya, reka dutangire n'icyo ngicyo reka dutangire kuri icyo ngicyo ati nta buzima bushobora kubaho budafite abazungu ariko iki ni ingi- iki ni ni ukweshya hari iyo urebye za mirongo itandatu hari ibihugu rwose nka tanzania tanzania burya yaje guhindura polisi zayo muri za mirongo inani ubwo nyerere yahinduraga icyo bitaga cyama cya ujama nubwo itakoraga neza ariko buriya tanzania ifite icyo bita stabilite stabilite muri politike abo- na n'ubu muri tanzania iyo urebye ururimi ni rumwe kugira ngo umuntu avuge ngo jyewe nkomoka ahangaha ngo jyewe ndi umu- ndi umu wa hehe no tanzania ubona bunze ubumwe united republic of tanzania ari abazanzibari usanga ari abantu bamwe ariko hari n'ibihugu n'ubundi ahubwo gihe cyo mbona ahangaha ibihugu byakunze kugendera cyane ku bazungu buri kintu cyose byagendaga bishyirima ari nabyo bihugu ubona nk'ubugande za mirongo irindwi n'ubundi habaye za kudeta ubote bamukora kudeta hazaho iriya amini amini araza n'abandi bagenda babikora gutya bagenda bavaho reba za za za za zayire arizo eh, kongo so iyo urebye afurika ishobora kwibeshaho ikibazo gihari kinini cyane dufite abayobozi babi abayobozi bo muri afurika abenshi ntabwo navuga ngo bakorera abaturage bose ahubwo usanga abenshi ah, batashobora ku- gu- gu- kumaneginga cyangwa gutu- gu- gu- gucunga neza imitungo ya rubanda so hakosowe icyo kintu wasanga abantu bakoze neza ikindi yavugaga ati hakorwa iki kugira ngo ah, abantu eh, kwihaza mu biribwa ni iki nyabona cyo tugikomojeho ariko iyo urebye ibyo na sankara nibyo yibazaga muri za mirongo inani agifata ubutegetsi ari nabyo uyu musore yaje iburahimu turabona bimushyashya ati kuki afurika ikize ariko igakomeza gukena ibintu byacu tubitwara hanze tube tujye icyo tubona ariko ahanini nawe sankara yatangiye kwigira gutyo ngira ngo baramurwanyije wabonye ko byamugendekeye ari nacyo gisubiza iki ngiki ngo ntabwo twabaho tudafite abazungu ariko n'ubundi abazungu iyo bihaye kuko nabona bamugambaniye bari abazungu bakoresheje igihugu nka cote d'ivoire ibintu barabizi neza bazi amategeko amateka ikindi rero banki mondiyari yabazaga ati ese banki mondiyari yabaga icyo abagana ati banki mondiyari abagande babonye imishinga yabo irangiye ese bazakuraho amafaranga yo gukora ibyo bintu nibyo n'ubundi birasubizanywa nibyo tumaze kuvuga imishinga ya banki mu buri mishinga y'iterambere ntabwo igirangira ntabwo igirangira imihanda ntirangira amashuri n'iki byose ariko rero abantu barebe n'urwego rwa politiki buriya museveni yari ahantu aho twakwita between a hard rock and umuntu yabishyira hadi puresi andi roko
ni nko kuba hagati y'ururimi iyo uri hagati y'ururimi abaturage nk'uko bumvise bose bashyigikiye ko batagomba kujya museveni ko bamushyigiye ko agomba gusinyira itegeko ryamagana abahuza ibitsina hakaba rero n'abazungu bavuga bati dukina iryo tegeko urikureho yagombaga kureba uko yabaransinga ibyo bintu yewe ko nabonye yajyanye inyungu z'abaturage ariko rero ko iryo tegeko rinameze rivuga ko abazahanwa ni abantu bakora icyo bita poromosiyo y'abahuza ibitsina poromosiyo mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo kwamamaza yes yes ugasanga rero na wafu ari ukuntu abikina ariko icyo navuga ni uko afite abaturage ku ruhande rwe urakoze cyane bwana frank mwine ni umunyamategeko uri mu gihugu cy'ubwongereza akaba akurikiranira hafi politike zo mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari hari n'abandi bakunze b'ijwi ry'amerika bagiye batwandikira ku rubuga rwacu rwa facebook ariyo voa radiyo yacu badusaba ko hari ibyo twabasomera kugira ngo bwana mwine abisubize hari uyu wagize ati muze gusoma ubutumwa ndi mu rwanda icyo navuga ni uko abanyafurika tugomba kumenya kubaho ntawe duteze amaboko icyo ngicyo bwana mwine ndibaza ko twakigarutseho ariko wagira icyo kivugaho
yes twakivuzeho rwose uyu nguyu imiryango yatunganiraga nibyo twavuze ati abanyafurika bagombe barebe ko bagomba gucunga imitungo yabo kuko nibyo twavugaga mu kanya mu gihe abanyafurika bafite imitungo barayifite imitungo ariko ikoreshwa nabi ntibite ku baturage ngira ngo iyo unarebye banki mondiyari cyangwa iyi banki y'isi yose abayobozi barebye neza ko bacunga imitungo yabo ntibayinyereze ntibakore ntibagure amamodoka ahenze ntibatware bubaka amavuriro amavuriro aho gutwara abana babo n'abantu b'abavandimwe babo mu mahanga kwivuza ibyo bintu bashoboye kubikora wasanga afurika koko ibonye ubwigenge kandi ntikenere cyane cyane izi nkunga za banki mondiyari wari uvuze kuri icyo kijyanye n'abayobozi ba afurika bajyana imiryango yabo haba mu mavuriro cyangwa se no kwiga hari umukunzi w'ijwi rya amerika yakivuzeho gatoya agira ati abo bayobozi barimo gufata ibi byemezo cyane cyane abanyafurika nibo bohereza abana babo muri ibi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bakagenda bakigayo bakamaraho igihe bakiga imico yabo bakaba ari bo bagarura iyo mico bakayizana mu gihugu cya uganda ni nka bya bindi wavugaga indimi ebyiri
edi mu by'ukuri urebye cyane cyane bakunda kureba ko abantu bavuye hano iwabo bagenda bagasubirayo bagakora iyo mico bakabigisha kurisha ibiko nibyo burya muri za mirongo itandatu mu bita kamuzi banda wari wa malari yaravuze ati baratwigisha kurisha ibiyiko n'amakanya kugira ngo imico yacu ibi ngibi yose ibyo twakoresheje mu kurya tubyibagirwe ariko ugasanga mu by'ukuri ahanini niba wowe udashobora gutwara umwana wawe cyangwa umugore wawe cyangwa umuvandimwe wawe kwivuriza mu ivurire muri icyo gihugu kuko utazana uwo muganga ukamushyira aho ngaho muri icyo gihugu cyawe cyangwa ukamwigisha kuko abanyafurika iyo baba bakwigisha ubuganga kuko dufite abaganga benshi cyane b'abanyafurika bari mu burayi bari muri amerika ushyizeho uburyo bwo kubishyura neza bakarya neza bakabaho neza abo baganga bose nabo maze kwigisha baguma muri icyo gihugu cyawe kibajya hanze
radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite siriro muvunyi wiriwe neza
muraho neza yego uri hehe
ndi mu rwanda i kayonza ikibazo cyawe
ntabwo ari ikibazo ahubwo ni igitekerezo ntabwo ndi kure y'ibitekerezo bagenzi banjye bagiye batanga muri rusange umuntu kuba agufasha agutera inkunga ntabwo bivuze ko agomba gutanga amategeko mu rugo rwawe uba ufite urugo rwawe uko urugenga nk'umugabo mu rugo ntabwo rero nanone museveni yavuga ngo ngo ngo ubwo mwanze ko ubwo mumpagarikiye iyo nkunga mwampaga nka banki y'isi nisubiyeho ku cyemezo nafashe kuba akomeye ku cyemezo yafashe ni icyemezo kigaragaza umuntu w'umugabo rero iyo inzira zimwe zanze niba inkunga za banki y'isi zanze ashobora kuba yaca mu zindi nzira ariko agahagarara ku ijambo rye nyine nk'umuntu w'umugabo murakoze cyane urakoze cyane icyo cyari igitekerezo bwana mwine hari undi watwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook agira ati ikibazo ni museveni umaze imyaka hafi mirongo ine ku butegetsi akaba acyaka inguzanyo hanze kandi igihugu cye gifite peteroli zahabu n'ibindi uravuga iki aho ngaho edi ntabwo yaba ari feya kuko peteroli niyo bakivumbura nta n'ubwo irava mu butaka kugira ngo icuruzwe ntabwo barayicuruza bacyari muri porosidire n'iki byose gusa njye ntabwo njya muri ibyo ngibyo byo ko atinze ku butegetsi kuko hari abayure b'ibihugu bya katari ukabona ibihugu bya arabiya sawudite bitera imbere ariko abategetsi bagumaho bigatera imbere njye ndumva ahubwo icyo bagomba gukosora ni imicungire y'umutungo iyo mitungo bakayicunga neza ikagera ku baturage ikagera ku bikoresho by'abaturage amavuriro amazi meza imihanda n'amashuri ibyo bintu ntabwo nubwo wamazeho imyaka ijana nta muturage wakora kuba ntabwo ndabona umuntu wigaragambira muri arabiya sawudite mbaye muri kuwait mbaye muri katari iyo urebye uko bubatse imihanda nta muturage edi uvuga uko pfura n'ijambo kubera ko umutegetsi atinze ku butegetsi urakoze cyane reka dufate undi mukunzi w'ijwi ry'amerika Shizimana wiriwe neza
wiriwe cyane ego uri hehe
njyewe ndi mu kampala muri uganda ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
njyewe icyo mbona ibyo bihano amerika yo gushaka kuba gufatira uganda kubera yashyizeho n'iriya tegeko mbona ko bari kuyitandamiza kubera ko buri gihugu cyose gifite ukuntu cyitunganiye kandi naho boyifatira ibihano nibyo imyaka mirongo ine hafi mirongo ine amaze ku butegetsi nawe aramaze kubona aho ashobora kuba yokura igihugu cyiwe kandi akagisana n'ahandi ashobora kuba yo kwipfuza rero mbona naho boyifatira ibihano ntikizobuza ko igihugu kizoguma gitera imbere kubera ko imigambi yari amaze kuyishyira imbere ni ngombwa azoguma atera imbere azoguma agitera imbere nk'uko yabyiyumviriye
urakoze mbona iyo mfashanyo iba iri mu maso abanyafurika rero mbona naho buyihoda ahanini nka cubu babitwaye kubera baragaruka bakifasha nabo nk'abantu
urakoze cyane Hakizimana kuri ibyo bitekerezo byawe bwana mwine hari undi watwandikira avuga ngo ubundi izi nguzanyo z'amahanga nizo zituma ibihugu byacu bikomeza gusuzugurwa akavuga ati akaba n'undi uvuga ati ese ko ari inguzanyo ari twebwe tuzishaka ubwo uhahombera ninde
yesi ariko iyo urebye izi nguzanyo za banki mondiyari ntabwo baziha abanyafurika gusa iyo urebye n'ibihugu byo muri aziya muri amerika y'amajyepfo nabo babona inkunga ya imf hari n'ibihugu ubona bikize rwose hano ubona imf ibwira uti bari kubaha amafaranga nka za ubugereki hari ubu bagize ikibazo cy'amafaranga bashaka aba imf barinterevina na banki mondiyari nkumva ko gusa kugira ngo abanyafurika bihaze uretse ko biri kure nk'ukwezi bihaze muri bije bije mu ngengo y'imari mu birebana n'iterambere bagomba kugabanya kugabanya ibitwara amafaranga bitari ngombwa kandi nibyo byinshi bitwara amafaranga amafaranga yarabuye aranyerezwa ajya muri ruswa nibagabanya ibyo bintu burya bazagabanya n'amafaranga biguriza iyo amafaranga rero biguriza ari makeya burya iyo akugurije uramutse ntabwo uyakeneye cyane cyangwa iyo ushaka nawe uyatware so ugira ijambo na bwa bwigenge tuvuga abantu bavuga ngo se ntabwo bigenga yes burya kwigenga udafite ubwigenge bw'amafaranga cyangwa ubwigenge bwa ekonomi mu by'ukuri ubwo bwigenge buba bucagase
hanyuma hari n'abandi barimo kuvuga ko afurika ikwiye kuva muri iyi miryango ngo igasanga BRICS BRICS ni wa muryango uhuje ibihugu bya Brazil uburusiya ubuhinde ubushinwa na afurika y'epfo ese uwo muryango urakomeye koko ku buryo wasubiza bimwe mu bibazo by'ingutu afurika ifite yari isanzwe ikemurirwa n'ibihugu byo mu burayi
birashoboka ariko unarebe ukuntu nabo bari kurwanya uwo muryango wa burikisi kuko ejo bundi bumva south africa bavuga bati putin arajyayo bati ntabwo ari bujyeyo bamushyizeho n'impapuro zimufata kubera ibiri muri ukraine kandi n'ibyo bihugu tuvuga bikomeye cyane ubu china iracyakeneye amerika mu iterambere ukuntu bakoresha amafaranga nubwo nabyo gikiza ariko mu bucuruzi mu bucuruzi barabakeneye ni abantu bakompitita cyangwa bakorana mu bintu by'amafaranga iyo ibihugu nka za brazil brazil nubwo nayo usanga ifite ikomeye ariko ikeneye abanyamerika n'abanyaburayi reba na afurika y'epfo urebe na india ari nayo mambure so urabona na burikisi ubwayo ntabwo ikomeye cyane ku buryo idakenera iyi miryango ari nayo miryango iri gukotsa igitutu ibihugu so nkumva rero nubwo bajyamo uretse ko no kujyamo kwabo usanga abazungu nabo bagerageza kubarwanya kugira ngo batajyamo bakora icyo bita sabotage ariko byaba byiza bayigiyemo wenda hari icyo babonayo ituma kibunganira mu ngengo y'imari ariko nk'uko bimaze kubivuga n'ubundi aba bantu bagenga izi ngengo amini bafite ubushobozi nka banki mondiale na imf bazakomeza nabo n'ubundi babarwanye cyangwa bashyireho n'imbogamizi zituma bajyamo ureba byabaye kuri gadafi buriya nibyo yashakaga kugira ngo afurika igire ubwigenge mu mu mafaranga ariko ibyamugendekeye twese turabizi bwana frank mwine umunyamategeko ukaba n'umuhanga mu bijyanye na politike mpuzamahanga cyane cyane politike yo mu karere k'ibiyaga bigari tuvuganye uri mu gihugu cy'ubwongereza nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya wahaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire
murakoze edi nanjye ndabashimiye nkabashimira rwose n'abantu twakuriye muri iki kiganiro murakoze nshimire abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi bagize ibitekerezo cyangwa se ibibazo babaza nshimire injeniyeri Cornelius wamfashije mu buhanga bw'ibyuma nadia taha niwe wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu